የቆየ ዋሽንግተን ዲሲ
kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii itoophiyaatti galgala galgala sa'aatii lamaa walakkaarraa hanga sa'aatii sadiitti raadiyooniidhaaf televezyiiniin as magaalaa waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu an mitikkuuf qaaduuti oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa dhaabni adda bilisa baasaa uummata tigraay guyyaa booriitti walgahii waamuu isaa. hawaasni addunyaa qorannoo haala mirga namoomaa itiyoophiyaa irratti taasifamaa jiru akka mirkaneessu gaafatamuusaa fi qophii labataa har'aatiin dargaggoo xiyyaara hojjechaa jiru waliin gaaffiif deebii taasifne dhiyeessina hanga xumura sagantaa keenyattiin waliin turaa amma oduutu dhiyaata garba fiqaaduuttis hin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti handhaf qaaduma rodaati. Waraanni Israa'elii lafaa fi samii irraa garee Hamaas irratti haleellaa raawwachaa yemmuu itti fufee jiru kanatti Yuunaayitid Isteets jimaataa irraa baaseeriyaa keessatti haleellaa xiyyaaraa raawwachuun ishee gabaasameera. Yuunaayitid Isteets haleellaa xiyyaaraa baha Seeriyaatti bakka lamatti raawwatte kana ilaalchisuudhaan itti gaafatamaan dhimma pireesii ministeera ittisaa Yuunaayitid Isteets yookaan peentaagoon Birgaadir Jeeneraal Paat Raayider akka jedhanitti haleellichi kan xiyyeeffate garee waardiyyaa warraaqsa Iraan yookaan Iraan Riivoolushinarii Gaardi Koor jedhamuuf isa baha Sooriyaa keessaa mana ijaarrate jira jedhame irratti. Waraanni Israa'el jimaata har'aa haleellaa waraana lafootii fi xiyyaaraa gaazaa irratti raawwachaa jiraachuudhaanis alatti misaa'ilota dhukaasuun isaas gabaasamee jira. Dhaabbata miidiyaa humna tikaa mootummaa Masiritti dhiyeenya qabuu fi madda oduu alqaaheeraa jedhamu waabeffachuudhaan maddileen oduu akka ibsanitti misaa'elli Israa'el irraa dhukaasame magaala Masirii daangaa galaanaa irratti argamu. Taabaa rukutee jira. Bakka gaazaarraa kiiloomeetirii dhibba lamaa fi digdama fagaatee jiru kana irratti haleellaa raawwatame kanaan namoottan ja'a irratti madaan salphaa ta'e qaqqabuu isaa maddaawwan tikaa mootummaa Masirii ibsuun isaanii gabaasameera. Haleellaa kana irratti gama Israa'eliin amma ammaatti wanti ifatti himame hin jiru. Haleellaa humnoottan Israa'el Hamaas irratti raawwachaa jiraniin wal qabate Amma har'aatti lammiileen Palestaayin kumni torba ajjeefamuu isaanii kan ibse ministeerri fayyaa kutaa gaazaa isaan keessaa kuma lamaa fi dhibba sagal ijoolleewwan kumni tokkoo fi dhibbi shan immoo dubartoota akka ta'an beeksisee jira. Karaa biraatiin kamisa kaleessaa magaala Biraaseels keessatti walgahii kan taasisan hooggantoonni biyyoottan gamtaa Awurooppaa 27 haalli namoomaa gaazaa keessa jiru akka isaan yaaddesse ibsuun isaanii gabaasamee jira.
hawaasni addunyaa qorannoo haala mirga namoomaa itiyoophiyaa irratti taasifamaa jiru akka mirkaneessuu fi warri walitti bu'iinsa irraa dandamatan gargaaramuu akka qaban koomishiniin addaa haala mirga namoomaa itiyoophiyaa qorachuuf hundeeffame ibsee jira.
koomishinichi ibsa kana kan kenne gabaasa isaa kan xumuraa isa waa'ee mirga namoomaa itiyoophiyaa irratti qophaa'e yommuu walgahii mootummoota gamtoomanii marsaa 78ffaa irratti dhiyeesse akka ta'e ibsameera dura taa'aa koomishinichaa kan ta'an mohammad chaandee otmaan gabaasa dhiyaate kana irratti yommuu ibsan walitti bu'iinsa naannoo tigraay keessatti taasifameen yakki waraanaatii fi yakki farra namoomaa raawwachuu isaa akka ragaa qaban dubbataniiru itti dabaluudhaanis yakka dhumiinsaatii fi duguuggaa sanyiitiin wal qabatee fuula duratti qorannoon itti fufuu akka qabuus dura taa'aan koomishinichaa gaafatanii jiru. hojiin yookiin aangoon koomishinichaa walgahii marsaa shantamii afuraffaa isa mana maree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin ittuu hin haaromfamin hafee jira. Hojiin komishinichaa addaan cituu isaa ilaalchisuudhaan beektonni miseensa komishinichaa yaada kennaniin akka jedhanitti hojiin komishinichaa dhaabbachuu jechuun namoota walitti bu'iinsa keessatti miidhaan isaanirra qaqqabe bakka sagalee isaanii itti dhageessifatan dhabsiisuudha. Komishiiniin addaa waa'ee mirga namoomaa Itoophiyaa hordofu mana maree mirga namoomaa mootummoota gamtoomaniitiin kan hundeeffame muddee kudha torba bara kuma lamaa fi digdamii tokko ta'uun isaa ni beekama.
Dhaabni adda bilisa baasaa uummata Tigraay sanbata boorii jechuunis onkoloolessa 28 bara 2023 kan jalqabu walgahii dabballoota isaa waamee jira. Bulchiinsi yeroo kan mootummaa naannoo Tigraay walgahichi seeraan ala jedhee jira.
Addi bilisummaa uummata Tigraay kamisa kaleessaa ibsa fuula miidiyaa hawaasaa irratti baaseen sanbata boorii magaalaa Maqalee keessatti walga'iin dabballoota dhaabbatichaa kan waliigalaa akka taasifamu beeksisee jira. Pireezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa dhimma kanarratti jimaata har'aa ibsa kennaniin gochi tattaaffii uummanni Tigraay rakkina keessaa bahuudhaaf taasisu gufachiisu dhaabbachuu qabaa jedhaniiru. Walgahii boriif waamame irratti akka waliigalteen hin jirre kan ibsan obbo Geetaachoon warreen hojii mootummaa gufachiisuuf yaalan irratti tarkaanfiin ni fudhatamaa jedhanii jiru. Erga obbo Geetaachoon ibsa kana kennanii booda durataa adda bilisummaa uummata Tigraay kan ta'an Dr. Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el irraa kan baheedha jedhamee yaada ibsameen walgahichi koree hojii raawwachiiftuu dhaabbatichaatiin waliigalteedhaan waan murtaa'eef taasifamuu qaba jedhameera. Dhimma kanarratti ibsa dabalataa mootummaa naannichaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay irraa argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne Mulgeetaa Asba'aa Maqaleerraa gabaasee jira.
Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa waliigaltee Piriitooriyaa booda kaaba Itoophiyaatti namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jechuun gabaasni baase itti gaafatamummaan kan itti hir'ate jechuun. komate bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay. Bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay ibsa kaleessa galgala baase keessatti gabaasni komishinichi dhiyeesse sababa wal waraansaan dhalattoonni Tigraay qe'ee isaaniirraa buqqa'anii turan gara qe'ee isaaniitti deebi'anii gargaarsa namoomaa argataa jiru kan jedhu dogoggora jechuun ibseera. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay namoonni miiliyoonotaan lakkaa'aman gara qe'ee isaaniitti akka deebi'aniif yeroo gaafachaa jirrutti komishinichi gabaasa akkasii baasuun isaa gidiraa uummata Tigraay irratti baacuu fi uummata addunyaas hojii dogoggorsuutii jaleera. Mootummaan federaalaa caasaa isaa keessaa gabaasni akkasii yommuu ba'u haala adeemsa nagaa sana kan fashalsu akkasumas wal amantaa kan hir'isu waan ta'eef tarkaanfii fudhachuus qabas jechuun bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay gaafateera. Dhimma kanarratti akka deebii kennaniif sagalee Ameerikaan kan gaafataman itti aantuu komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa. Raakeeb Mallas gabaasichi naannoo Tigraay akka hin ammanne ta'uusaa ifatti kan agarsiisudha jetteetti jechuun maqaleerraa mulgeetaa asba'aatu gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo naannoo Amaaraa keessatti ammayyuu sababni dhukaasni itti fufee jiruun kan ka'e lubbuun namootaa darbaa jiraachuu isaa ibsameera. Bafiqaaduun nutti hima.
Naannoo Amaaraa bakkaawwan godinaalee walloo kaabaatii fi Goojjan bahaa keessatti argaman irratti dhiyeenya kana walitti bu'iinsa humnoottan mootummaa federaalaatii fi garee hidhattoota faannoo gidduutti taasifamaa jiruun namoottan nagaan ajjeefamaa jiraachuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Magaala Dassee irraa kiiloomeetirii jaatama fagaatee kan jiru naannoo magaala Marsaatti kaleessa malee dheengadda lolli humnootan mootummaatii fi hidhattoota gidduutti jalqabame amma kaleessa saafaatti itti fufee akka ture jiraattonni maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun godina Goojjan Bahaa aanaa Innaar Jinnaa naannoo magaala Dabra Warqee bakka Xeezaa jedhamutti sanbata dheengaddaa lola taasifameen namoottin nagaan ajjeefamuu isaanii namoottan naannoo sanaa baqatanii magaala Dabra Maarqoos keessa qubatanii sagalee Ameerikaatti. himanii jiru. Nageenya naannichaa ilaalchisee dhiyeenya kana magaalaa Dabra Maarqoos keessatti walgahii taasifame irratti haasaa kan godhani. Ajaajaan waraana mootummaa kan naannoo sanaa Leetenaa Jeneraal Mahammed Tasammaa loltoonni mootummaa seera cabsanii yoo namoottan nagaa irratti tarkaanfii fudhatan ni adabna jechuu isaanii Masfin Arraagee Dasseerraa gabaasee jira.
Gamtaan Awurooppaa haala mirga namoomaa yeroo ammaa biyya Eertiraa keessa jiru ilaalchisuudhaan. walgahii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti ibsa kennee jira.
Gamtaan Awurooppaa walgahii mootummoota gamtoomanii marsaa torbaatamii saddeettaffaa irratti ibsa kenneen karaa mirga hawaasummaa keessumaa mirga barnootaatii fi fayyaa akkasumas mirga dubartootaa irratti eertiraan fooyya'insa agarsiisuu ishee akka tarkaanfii gaariitti fudhachuu isaa ibsee jira. Haa ta'u malee gabaasni raappoortera addaa gamtaa Awurooppaa mirgi namoomaa yeroo ammaa eertiraa keessa jiru yaaddoo guddaa ta'ee akka jirus ibsamee jira. Akka gabaasni kun jedhetti. Amma eertiraa keessatti seeraan ala hidhamuunii fi achi buuteen namaa dhabamuun akka itti fufetti jira. Haaluma kanaan wal qabatee mootummaan eertiraa namootaan bakka buuteen isaanii hin beekamne eessa akka jiranu akka ibsu gaafatamee jira. Keessumaa carraan lammiilee Jibuutii warreen hidhamtoota waraanaa ta'anii qabamanii eertiraa keessatti hidhamanii jiran kudha sadi akka isa yaaddesse ibsee jira. Dhimma Itoophiyaatiinis wal qabatee mootummaan Eertiraa waraana isaa daangaa Itoophiyaa kaaba Tigraay keessatti hafaniiru jedhee akka baasu gamtaan Awurooppaa gaafachuun isaa gabaasameera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aatti yommuu dabarru immoo naannoo Beenishaangul Gumuzitti iddoowwan hedduutti tajaajila ibsaa addaan citee jiru deebisuuf hojiin suphiinsaa taasifamaa jiraachuu koorporeeshiniin humna ibsaa Itoophiyaa beeksise. Koorporeeshinichatti itti gaafatama riijinii lixaa kan ta'an obbo Haayiluu Baqqalaa hojiin suphiinsaa eegalame guyyaa sadii keessatti raawwatamee tajaajilli ibsaa akka deebi'u ibsanii jiru. Naakoor Malkaatu amboorraa dabalatasaa ergee kunooti.
Koorporeeshiniin humna ibsaa Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti erga onkololeessa kudha afur bara kuma lamaaf kudha jaha roobii dheengaddaa ta'e galee ibsaan naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa fi godina Asoosaa guutuutti tajaajilli ibsaa addaan citu beeksisee jira. Itti gaafatamaan koorporeeshinichaa riijinii lixaa obbo Haayiluu Baqqalee sagalee Ameerikaatti akka himanitti qaamolee sarara daddabarsituu humna olaanaa abbaa kiiloo vooltii dhibba tokkoof soddomii lamaa godina Wallagga lixaa mandii irraa gara Asoosaatti diriirfame baay'inaan lama ta'u irratti hanna raawwatameeni kan ibsaan addaan citee jedhan tajaajilicha deebisuuf. Suphiinsa taasifamaa jira jedhan yommuu ibsan.
Hojii yeroodhaan waanuma dhaabbataan ta'an jechuudha. Poolii fayyadamuun hojii kana hojjetamee uummati kun akka tajaajila argatuuf sochiin jalqabame jira. Sochii kana immoo hojjetoonni humna ibsaa naqamtirra gara sanatti adeeman jiru. Garuu hojjetoonni bakka sana jiran muraasi immoo hojiin kun akka eegaluuf har'a pooliin gara sanatti adeemaa jira. Taaworicha deebisanii hojjechuun inni gana karoora fuulduraadha. Ammaaf garuu furmaata yeroo laachuuf guyyaa sadii kana gidduutti uummanni kun tajaajila ibsaa argachuu danda'u.
Waggoota muraasa darban keessatti qaamolee sarara daddabarsituu humna olaanaa biroo torba irratti hanna raawwatame hordofee pooliiwwan yerootiin bakka buusuun tajaajila kennaa jiraachuun leeman. Obbo Haayiluun gama biraan koomishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Haaruun Umar. hanna meeshaa humna ibsaa irratti raawwatame wal qabatee namni qabame akka hin jirre ibsan.
እዛ አካባቢ ላይ አድማ ብተናም ፖሊስም አለን። ይህን ፍለጋ እንዲቀጥሉ ነግረናቸዋል።
ናናው ሰነራ ሆገረ ብትኔሳስ ፖሊሲስ ቀብና akka isaan namoota hanna waan kana raawwatan barbaadanis itti himneerra. Hanga ammaatti gabaasni qabamaniiru jedhu nuuf hin dhufne. Kuni hanna ifaa ta'edha malee rakkoon nagaa naannoo sana hin jiru. Naannicha keessa rakkoon nagaa hin jiru jechuun dubbatan. Komishinar Haaruun bu'uuraalee misoomaa eeguuf yakka hannaa irra deddeebiidhaan raawwataman ittisuu fi qaamolee gochicha raawwatan seeratti dhiyeessuuf humna ibsaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan akka hojjetan itti dabaluun ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa.
Qophii keenya itti aanuun immoo imaammata pirezidaantii Joo Baayiden waraanatti xumura gochuu inni jedhu duula na filadhaa filannoo bara 2024 taasifamuuf jiru irratti qormaanni mudachuuf jiru akkamiin jala ba'uu danda'u. walitti bu'iinsi gaazaa kan weerara raashiyaan yuukireen irratti taasifte irratti dabalamuunii fi dhimma taayiwaan irratti wallabdeen chaayinaa fi ameerikaa guddachaa dhufuun ijoo isa biraati gabaasa masaraa mootummaa waayit haawus irraa paatsii wiidaa kuswaaraa ergite akkataanutti dhiyaata. gaazaa keessatti ministeerri fayyaa hamaasiin hoogganamu akka ibsetti. haleellaa israa'el xiyyaaraan fudhachaa jirtuun paalestiinonni kuma torba du'aniiru kan jedhudha dhimma kanarratti yaada kan kennan pirezidaanti joo baayiden akkas jechuun ibsu.
Namoonni meeqa akka ajjeefaman Falasxeenonni dhugaa dubbachaa jiraachuu isaaniif yaada hin qabu. Garuu namoonni nagaan akka ajjeefaman mirkanaa'aadha. Kunis gatii waraana gaggeessuuti.
Ibsi pirezidaanti Joo Baayiden kun Araboota lammii Ameerikaa, Musliimotaa fi kanneen duraanuu haala Baayiden waraana Gaazaa itti qabateeru irratti hiriira ba'uun mormaa turan hedduu mufachiiseera. Roobert Maakaaw mana maree hariiroo Ameerikaa fi Islaamaa kan garee leellistoota Musliimaa irraati.
Kun baay'ee rifaasisaa fi namummaa namaa kan balleessudha. Osoo daa'imman Faalisteen kuma tokko qofa du'an pirezidantiin miira gaarii ni qabaata.
Paartii warra Dimokiraatirraa kanneen yaada tarkaanfataa qabu jedhamanis yaada kanatti aaraniiru. Miseensonni koongiraansii sagal kanneen tarkaanfattoota jedhaman murtoo isa Israa'el deeggaruun Hamaasiin balaaleffachuu jedhu mormuun sagalee isaanii kennaniiru. Sababiin isaas lubbuu Paalestinotaa badeef hin gaddine jechuuni. Akka qorannoowwan adda addaa agarsiisanitti lammiileen Ameerikaa warra Paalestinotaa caalaa warra Israa'eliin deeggaru. dargaggoonni ameerikaa garuu yaada wal hiruu qabu yuunivarsiitii virjiiniyaa giddugala siyaasaa irraa laarii saabatoo akkas jechuun ibsa.
jeeshoota ameerikaa ta'an sagalee kennuu irratti warra barbaachisoo ta'anii fi paartii warra dimokiraatawaaf haalli pirezidaanti joo baayiden itti keessummeessaa jiran galanni addunyaa maraa jechuun ni danda'ama.
miseensonni warra rippaabilikaanii kanneen koongiraansii keessa jiran baayidan waraana biyya alaa maallaqaan gargaaruuf waadaa galeef shakkiin isaanii dabalaa dhufeera afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa haaraa filataman maayik joonsan dabalate israa'eliif deeggarsa kan qaban garuu haalduree tokko malee maallaqa dabalataa yuukireenitti erguu mormaniiru.
Seerri jalqabaa yeroo xiqqoo booda gara teessoo kanaatti fiduudhaaf deemu deeggarsa michuu keenyaa Israa'elidha. Yeroon keenyas darbee jira.
Battaluma haleellaa Hamaas Israa'el irratti fudhateen waraanni Israa'elii fi Hamaas gidduutti ka'een booda filattoonni baay'inaan haala kana akkaataan inni itti qabachaa jiru gaariidha kanneen jedhan dhibbeentaa. sagaliin dabaleera bara 2024 tti irra deebiin pirezidaanti joo baayiden filatamuuf dorgommii irratti dhiibbaa akkamii akka taasisuuf jiran waldhabdee kana to'achuu danda'uu fi dhiisuu irratti hundaa'a israa'el biyya ollaa liibaanos keessatti haleellaa daangaa qaxxaamuruun fudhatteen iraan hisboollaa deeggarti jedhamtu iraanii fi israa'el gidduutti waldhabdeen dabalaa jira yuunivarsiitii virjiiniyaa giddugala siyaasaarraa laarii saabatoo baayidan waraanicha keessatti hirmaachuu ilaalchisee akkas jedha.
waraana yeroo hundaa kana keessatti kallattiin kan hirmaannu yoo ta'e. eeyyee baayiden gatii kaffala garuu haga loltoota ameerikaa sarara waraanaa keessaa baasuutti akkasitti falmisiisaa ta'e jedhee hin yaadu sagalee namoonni filannoof kennan keessattis waan guddaa ta'a jedhee hin yaadu.
laariin itti dabaluun duuti palestiinotaa hir'isuu danda'uunii fi gargaarsi namoomaa dhaqqabuu danda'uun dhimma ijoodhaa jedha gabaasni paatisii wiidaa kuswaaraa sagalee ameerikaaf waayit haawus irraa qindeessite. amma immoo qophii torbanitti ceenaa labata. mogas tafarraa jedhama godina shawaa lixaa aanaa liiban jaawwii magaalaa baabbichaa keessa jiraata ijoollummaa isaatii eegalee xiyyaara balaliisuuf hawwii qabaachuu dubbata. xiyyaara nama tokko baatu hojjechuun itti milkaa'uusaaf balaliisuuf akka qophii taasisaa jiru dubbata wixinee hojii kalaqa kanaa malee kanneen hojii qonnaa fooyyessuu danda'an kanneen biroollee akka harkaa qabu itti dabaluun ibsee jira mogas naakoor malkaatu amboorraa erge.
mogas tafarraa godina shawaa lixaa aanaa liibanjaawii magaalaa baabbichaa keessatti dhalatee guddate barnoota isaa kan xumure muummee barnootaa saayinsii hawaasaatiin hawwiin isaa ijoollummaa xiyyaara balaliisuuf ture kanas galmaan ga'uuf xiyyaara hojjechuudhaaf yaada akka ture dubbata isaafillee tattaaffii garaagaraa taasisaa jiraachuu dubbata mogas.
Xiyyaara teessoo tokko qabu anuma fudhatee kan balali'u jechaadha. Anuma fudhatee kan balali'uuf barbaadeetanii hojjedha jechaadha. Yeroon barumsa baradhu xiyyaara oofuu yookaan paayileetii ta'uudhaaf fedhiin koo. Fedhiin koo paayileetii oofuudha garuu fiildiin ani baradhe immoo innaanuma sanayyuu sooshaal saayinsii ture. Joogiraafii istiriin baradhee isan jaaladha. Garuu warra naachuraalii baratanitu immoo xiyyaara oofaa paayileetii ta'a. Otoo hojii kana yookaan hawwii kana otoo fiixaan hin baasiin immoo hafuun qabu yookaan du'uun qabu kanan jedhuun xiyyaaruma mataa kootii hojjedhee balaliisuun qaba kanan jedhuun an ka'e.
Bakka kana gahuudhaaf qormaatni garaa garaa akka isa mudate dubbata mogas rakkoo isa mudate keessaa meeshaa ittiin xiyyaara hojjechuudhaaf barbaachisu tokko ta'uu dubbata.
Meeshaan ittiin sibiila muraan illee jiru namoota irraa ergifadheetan waan ittiin hojjedhu waan ittiin sibiila baqsan biyya daachaa waan ittiin fayyadan illee namoota irraa ergifadheetan wantoota garaagaraa diizaayinii baaseen diizaayinii sana hojjechuudhaaf waan baay'een faana rakkachaa ture jechuudha mi'aan qabu waan taateef. Onneenuma hin qabu malee waan ittiin hojjedhu immoo hin qabu meeshaa garaagaraa gargaarsaa hin qabu waan tureef baay'ee rakkachaa ture waggaa dheeraa yeroo dheeraa kan irratti fudhateef kanaaf natti fakkaata.
Xiyyaara nama tokko baatu kana balaleessuudhaaf qophiitti jiraachuu dubbata. Haa ta'u malee meeshaawwan xixiqqoo hafan guutuuf haala mijataa eegaa jiraachuus kaasee jira mogas.
Motoroota laman bitee motorri tokko humna dhabe humna ni barbaadu sana maddisiisuu didee nan kaa'ee motora kanan immoo fayyadame. Motorri kun immoo hamma ani barbaadu maddisiisa ga'a. Paaworiin kennineef malee naannoo kana hundumaayyuu obomboleettiin qilleensaan guuta jecha. Sadarkaan isaa wantoota teeknikoonni xixiqqoon hir'atan jiru. Baallee irra wantoonni qindeeffaman jiru. Baallee gubbaa irratti hin qindeessine. Baallee irra wantoonni qilleensa baalaansi godhan jiru. Eegee irra wanti qophaa'u jira. Isaanuma kana kanadha. Kanaa booda garuu yaalitti nan ba'a jedhanii waanuma xiqqoodha waan tafee jirus garuu haa xinnaatu gara kuma saddeettamaa fixeera natti fakkaata. Xiqqoo fakkaata garuu naa ilaalamuti sibiilonni ani filadhullee sibiila ta'uu didee yeroo baay'ee kan inni diigamee fooyyeffame kanatti ture.
Mogas hojii xiyyaara hojjechuu kanaan qofa hin dhaabbanne wixinee hojii kalaqaa hojii qonnaa fooyyessuu danda'uuf kan biraallee harkaa qabaachuu dubbata.
Wantoota lafa qotan meeshaa lafa qotu amma fakkeenyaaf. Motoroota motoroota garaagaraa fayyadamuudhaan bifa salphaadhaan boba'aadhaan lafa qotu akka tiraaktaraa jecha tiraaktarri amma waan guddaadha waanuma salphaa asumatti qindeessee akka lafa qotus nan barbaada gara fuulduraatti jecha kana mataasaallee milaacota ittiin lafa muru sana irratti inni jechaan jira jecha hawaan jira isa mataasaa hojjechuudhaaf maaliif diizaayinumaan jiraam. Isaan akkanaa nan fayyadama hin jira ammas immoo bishaan qaamni bishaanii nu biran jiru malee jalba jalba bishaanirra fiigu jecha isuma mataasaallee karoorfadhee jira qabadhee jira jechaadha.
Hojii xiyyaara nama tokko baatu kanaa kanaan dura sagantaa sadarkaa godinaatti qophaa'e irratti agarsiisee jira. Isarra darbee garuu qaamni biraa beekamtii kenneef akka hin jirre dubbata. Fuulduraaf dargaggoon kun hojii xixiqqoo naafa jedhu xumuruudhaan xiyyaara kana agarsiisaaf dhiyeessuufis yaada qabaachuu sagalee Ameerikaatti himee jira. Akka deeggarsiisaaf taasifamullee waamicha dhiyeessa gamanumaan.
Meeshaalee garaagaraa waan fayyadamu irraa kan ka'e. Wanti sun otoo hin dhumiin yookaan immoo otoo fiixaan hin bahiin hamma yoo naa ga'e jechaadha. Yeroo darbe akka inni mul'atuuf kan barbaadameef iyyuu abjuunimti kun akka jiru namni akka dhaga'uuf malee wanta kana xumureera kan jedhuuf otoo hin taane gara fuulduraatti abjuun kun jiraate qaamni minaalbaata qaamni waan kana jajjabeessu dhimmi ilaallatoo jiraate gara keenyatti akka ilaalu barbaadeetan ture. Qaamni dhaabate sun ministeerri dhaabate sun namoota akkasii gadi bu'ee ilaaluu qabu. Namoota baay'eetu abjuu isaanii faana kan du'aa jiran. Baay'een isaanii immoo waan baay'ee kan abjootanii otoo waan sana biraan gahiin kan du'an kan dhabaman jiru jechaadha. Otoo isaan keessaa bahe namoota baay'ees fayyaduu danda'a. Isaanis fayyadee nama biraattis biyyas fayyaduu danda'a.
Dargaggootni kanneen biroo hojii kalaqaa garaagaraa harkaa qaban akka deeggaramuu qabanis dubbata. Carraa barnootaa akka argatan deeggarsi meeshaaleef maallaqa akka isaan barbaachisus hima. Beekumsaaf muuxannoodhaan yoo deeggaramanis sababaa ittiin galma isaanii hin geenyeef hin qaban jechuun. Mogas ergaa dabarsee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
gara Naayijeeriyaatti nu geessa. Naayijeeriyaa keessatti adeemsa daa'imman mana barumsaa ala ta'an baay'achaa jiruuf furmaata argachuun balaa biyyaalessaa hatattamaatti ta'eera. tilmaamaan daa'imman miileena digdama ta'an manneen barnootaa hordofaa hin jiran aadaan wal makuu diinagdee fi rakkoon bu'uuraalee misoomaa sababa ta'uu ogeessonni himu gabaasa giibsan imeekee abujaa naayijeeriyaa irraa ergite jaallannee gammadaatu dhiyeessa.
jooshuwaa geediyoon mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa mootummaa isa hawaasaa aara saboo kan naayijeeriyaa giddugaleessa bahaa keessatti argamuuf hoogganaadha ijoolleen iddoo kana jiran barachuu yoo barbaadan hedduun isaanii kitaabaa fi meeshaalee barnootaa biroo bitachuu hin danda'anii jedhan ijoollee kana mana barumsaa keessatti qabuu dadhabuun immoo rakkoo guutummaa biyyattii keessaaf ka gumaacha qaba jedhaniiru.
the basic education which is necessary for an individual to become something in future, that foundation is not um, being given to.
Barnoota bu'uuraa namni dhuunfaa tokko gara fuulduraatti yeroo waan tokko ta'uuf jedhu barbaachisaa ta'e yoo bu'urri sun isaaniif hin kennamne ta'e hawaasa keessatti jeequun isaanii hin oolu.
Lakkoofsi daa'imman daandii magaalaalee Naayijeeriyaa irratti meeshaalee gurgurani yookaan waan nyaatan kadhatan qormaata guddaan jiraachuusaa kan mul'isudha. Naayijeeriyaa keessatti barnoonni sadarkaa tokkoffaa tola kan kennamu yoo ta'u barachuunis dirqama. Dhaabbanni barnoota saayinsii fi aadaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan yuuneeskoon bara darbe daa'imman umriin isaanii waggaa shanii hanga kudha afurii ta'an gara miliyoona digdamaa ta'an mana barumsaa keessa akka hin jirre tilmaameera. Geedawoon akka ibsanitti rakkoon tokko hanqina manneen barnootaatii jedhu.
We don't have enough chairs for these children to be able to settle and read well. Conducive environment is not there.
Ijoolleen kun akka gaariitti ta'anii dubbisuu akka danda'aniif barcuma ga'aa hin qabnu. Haalli mijataanis hin jiru. Gamoo nu barbaachisa. Gamoo mana barumsaa keenyaa duruu diigamuu isaanii arguu dandeessu.
Barsiisaa biraan James Rootiimi akka jedhanitti. dhimmoonni aadaa fi diinagdees ijoolleen daree keessaa akka hafan taasisaa jira jedhu.
There are places where girls are not supposed to go to school uh, or girls are supposed to be early marriage and, and child marriage in some places.
Iddoo shamarran mana barumsaa hin dhaqneetu jira yookiin shamarran dafanii heerumu akkasumas iddoo haga tokko keessatti ijoollummaatti heerumsiisu. Bakka biraatti waldhabdeen kan akka rakkoo Booko Haraam qabanitti namoonni jireenya isaanii irraa godaanu ni buqqa'u. Rakkoo dinagdees ni qabna. Namoonni baay'een maatii ofii gargaaruu fi deeggaruuf jecha umurii isaanii gara jalqabaatti dhaqanii hojjechuu qabu.
Mootummaa Naayijeeriyaa keessatti Koomishinni Barnoota Bu'uuraa kan waliigalaa akka jedhutti biyyattiin daa'imman barnootaan ala jiran keessummeessuuf manneen barnootaa haaraa kuma digdama kan daree miliyoona tokkotti dhiyaatan qabu ijaaramuu akka qaban ibsa. Rootiimiin akka jedhanitti.
Where we are today, it's a bit difficult to say we want to achieve that. If you look at the allocation that education gets.
Bakka har'a jirru irraa sana galmaan ga'uu barbaanna jechuun xiqqoo rakkisaadha. Ramaddii maallaqaa barnoonni waggaata darbe keessatti argatu yoo laaltan bara 2016tti barnootaaf kan ramadame naayiraa tiriliyoonii 9 yookaan doolaarii biiliyoonii 11 fi qabxii 8 qofa ture. Sunis bajeta biyyoolessaa keessaa gara harkaa 8 fi tuqaa 4 ta'a. Garuu. bara 2022 irraa eegalee ramaddiin barnootaa gara harka shanii fi qabxii afuritti gadi bu'eera.
Uummata Naayijeeriyaa amma jiru dhibba keessaa harki 42 umriin isaanii waggaa 15 gadi waan ta'eef biyyattiin barnoota guddisuu karaa maallaqatti argattu ka biraa barbaaduu qabdii jedhu Rootiimiin.
There should be an intentional move to bring in private sector. to invest in the education system.
Sirna barnootaa irratti hojjechuudhaaf sochii sadarkaa addunyaa kan damee dhuunfaan gaggeeffamu argamuu qaba. Damee barnootaa dhuunfaan kennaman keessaa seenuudhaa fi waan akka dilaala yookiin gibira hir'isuu jiraachuu qaba. Sun tarkaanfii ijoo fi barbaachisaadha. Sana booda hawaasaaleenis keessatti hirmaachuu ni danda'an.
Naayijeeriyaan waraqaa irratti imaammata barnootaa cimaa qabdi. Garuu jedhu ogeeyyiin barnootaa hojiirra oolfama imaammata kanaa suuta tirachuu fi walqixxee ta'uu dhabuusaa ibsuudhaan ijoolleen mana barumsaa akka seenan gochuuf tarkaanfiin akka fudhatamuuf gaafachaa jiru.
qophiileen har'aaf qindeeffanne kanneenumaa halkan gaarii torban gaarii isiniin jenna isin keessummeessuun kan isin waliin ture aan mitikkuu fiqaaduuti.